mandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda no muri sitira cumi n'umunani muri kumwe na jodiane nahazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya
ku bigeme na cyane cyane inda z'ishushu batwara bakiri ku mashuri zigatuma bahagarika amashuri yabo twabonye ko hariho eh, n'abaheba amashuri bakaza kwisumamwo mu bindi bihugu na cyane cyane mu ntara zihanura ibibi na tanzaniya
uyu ni madama ihurihoze janine ni umuyobozi mukuru w'amashuri nshingiro n'amashuri y'inyuma y'amashuri nshingiro mu bushikiranganji bw'indero mu burundi agaruka ku mvo nyamukuru ziriko zituma abana baheba amashuri ku bwinshi ibice icenda kwi- mm, hafi icumi ku ijana by'abari biyandikishije muri uno mwaka baramaze guheba turabigaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu hakuno banza nkababwira muri make ko ibiro vy'indege za leta z'ubumwe za amerika muri somaliya mu mpera z'indwi iheze vyasambuye ikambi yo mw'ibanga ya al shabab hafi y'umurwa mukuru wa mogadishu hasiga ubuzima abarwanyi mirongo itanu na babiri harimwo intwazangabo cumi nk'uko abategetsi ba somaliya hamwe n'igendereza babivuga icegera ca buramatari w'intara ya lowa shabel haji abdel yavuze ko ibitero vy'urutavana ko vyagabwe ku ikambi ya al shabab iri mu misozi hafi ya jendels aho abarwanyi ba al shabab bahera imyimenyerezo abarwanyi bashasha kandi niho bava bagiye kugaba ibitero ku basirikare ba leta n'inteko z'ubumwe bwa afurika igisirikare ca amerika ku mugabane wa afurika kiremeza ko ata munyagihugu yahasize ubuzima canke ngo ahakomerekere leta z'ubumwe za amerika zimaze kugaba ibitero bigera kuri mirongo ine muri somaliya uno mwaka vyahitanye hafi abarwanyi amajana atatu ba al shabab igihugu ca nigeria gitewe impungenge n'ibikorwa vy'ishirahamwe mpuzamakungu rihari na gateka kazina muntu amnesty international vyo vyashikirijwe ejo kuwa mbere n'umuvugizi wa perezida muhammadu buhari ivyo yabivuze kandi nyuma y'iminsi leta ihagaritse igihe gito ibikorwa vy'ikigega mpuzamakungu cita ku bana unicef cagirizwa guha imyimenyerezo abasumira urusaku umuhari w'iterabwoba wa boko haram igisirikare ca nigeria kuva muri kahise camye cidogera amashirahamwe mpuzamakungu akorera muri ico gihugu mu kuvuga ko ayo mashirahamwe acagiriza guhungabanya agateka kazina muntu no gukora ivyaha vyo mu ntambara mu rugamba kirimwo na boko haram ku munsi wa gatanu igisirikare carabujije unicef gukorera mu gihugu kuko ngo iryo shirahamwe rifasha abasumyi urusaku bashigikiye boko haram aya makuru ijwi rya amerika riyakesha itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa afp radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi mukayumva muri mu rwanda kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotwaves kuri metero mirongo ine na zitanu metero mirongo itatu na rimwe na metero mirongo ine na rimwe ku mugoroba ni kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri turi kandi no kuri interineti kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com facebook ni vowa radiyo yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzaniya mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
nongere ndabaha ikaze igisirikare c'u rwanda catangaje ko cishe abarwanyi batatu mu bagavye igitero co ku munsi wa gatandatu muri sekiteri ya kitabi abandi bahungira mu burundi kandi ko abanyagihugu bari barabuzwe irengero babonetse mu itangazo ryashikirijwe n'umuvugizi w'igisirikare c'u rwanda lieutenant colonel inosa munyengango ejo kuwa mbere ku rubuga rwe rwa- rwa interineti w'igisirikare c'u rwanda yavuga ko abasirikare b'u rwanda bafashe ivyo abo barwanyi bari bivye abanyagihugu ariko vyinshi ngo vyari vyasambuwe babiri mu banyagihugu bakomeretse muri ico gitero co kwa gatandatu baritavye imana igisirikare kikamenyesha kandi ko ibarabara ico gitero cabereyemwo ubu rihita kandi ricungerewe muri repubulika iharanira demokarasi naho ya kongo mu gihe habura iminsi itanu ngo amatora abe abarwanya ubutegetsi bashobora kutazokwemera ivyo biyavamo nibatatsinda abashigikiye manuel shadari bo bahamya ko intsinzi ari yabo ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu claude ganza munyamagana umukandida w'abibumbiye muri lamuka marte fayilu madidi yatangaje imirongo migari umunani igizwe n'ingamba mirongo itatu avuga ko zizamuhesha guhindura imibereho y'abaturage mu gihe bamuhesha amajwi amugeza ku butegetsi ajyanisha izi ngamba n'amahame remezo y'ibyo sosiyete nyekongo izirikana mu mateka y'igihugu ku burezi avuga ko azashyiraho gahunda yo kuvugurura inzego z'uburezi mu gihugu hose ahereye mu mashuri y'incuke abanza n'ayisumbuye ku itariki makumyabiri n'esheshatu z'ukwezi kwa gatanu umwaka utaha kuva mu kwezi kwa cyenda uburezi bukaba itegeko ku mwana wese kugeza ku myaka cumi n'ine kandi mirongo itatu ku ijana by'ingengo y'imari y'igihugu igaharirwa uburezi uhereye mu ngengo y'imari y'umwaka wa bibiri na cumi n'icyenda bibiri na makumyabiri abihuza n'isabukuru y'imyaka ijana na cumi n'itatu y'itangizwa ry'uburezi muri kongo mu gihumbi magana cyenda na gatandatu mu guhanga imirimo avuga ko azashyiraho agace k'inganda muri buri komine mu murwa mukuru Kinshasa no mu zindi ntara imirimo yose iboneka mu gace gahabwa mbere na mbere abagatuyemo kandi abanyekongo akaba aribo bashyirwa imbere mu itangwa ry'imirimo mu nzego zose Martin Fayulu Madida avuga kandi ko azashinga urukiko gacaca rw'umuryango n'ituze aho utuye ruzaba rushinzwe gukemura amakimbirane mu miryango yabo ashingiye ku ishyingiranwa ubutane imibanire mu baturanyi impaka z'amasano n'izishingiye ku nshingano mu muryango kimwe n'izirebana n'amarozi uru rukiko kandi ni narwo ruzafasha mu gukemura ibibazo by'umutekano muke uturuka ku bujura ububandi kwiyandarika n'ibindi byabangamira abaturanyi bigakorwa hagamijwe guha agaciro umuryango no kubanisha abanyekongo mu bindi avuga ko azakora mu mizo ya mbere harimo gutunganya imiturire n'imyubakire y'umurwa mukuru n'indi mijyi minini mu gihugu bikajyana no kubungabunga ibidukikije no gusigasira urusobe rw'ibinyabuzima mu mbwirwaruhame aho yiyamamaza avuga ko ibi n'ibindi ateganya azabigeraho ari uko abaturage bamuhaye amajwi azashyira iherezo ku ngoma ya kabila icya mbere ubutegetsi bwa kabila ni umutekano muke utagira ubutegetsi bugendera ku mategeko nta tegeko na rimwe ryubahirizwa manda y'imyaka itanu ntigenderwaho itegeko nshinga ribatirwa hasi ubu butegetsi dushaka kuvanaho bwaciye agahigo kandi bwamunzwe na ruswa ibyo bituma abaturage ba kongo batindahara ntibabasha kwivuza fayulu avuga kandi ko azashyiraho gahunda yo kurandura indwara cyane cyane zifata abakene zititabwaho mu gihe umunsi w'amatora nyirizina wegereje komisiyo y'amatora ikomeje gushimangira ko amatora azaba nta kabuza senivuga ko perezida wayo corneille nanga ari mu nzira ava muri afurika y'epfo kuzana amafishi azandikwaho amajwi y'ibyavuye mu matora azaba ku cyumweru tariki makumyabiri n'eshatu z'uku kwezi ni amatora ashobora kuzakurikirwa n'imvururu uko byaba kose mu gihe umukandida watanzwe na perezida kabila yakwegukana intsinzi nyuma y'uko umukandida felix cisekedi w'ishyaka udps ahamagariye abayoboke be kutazava ku biro by'itora kugeza abahamya babo bamaze kubatangariza ibyayavuyemo mu mugoroba wo kuri uyu wa mbere ubwo yiyamamazaga imatadi muri congo centrale yahamagariye abayoboke be kutazemera ibyavuye mu matora mu gihe atayatsinda mu magambo ye yavuze ati tariki makumyabiri n'eshatu nibatangaza ko watorewe gukorera kabila mu ngo atari we watsinze ntimuzabyemere ni mu gihe nyamara uruhande rushyigikiwe na perezida kabila narwo ruvuga ko rwizeye intsinzi bidasubirwaho ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere olive lembe kabila umugore wa perezida joseph kabila yavuze ko inzozi z'abarwanya ubutegetsi zo kubwigarurira ziri kure yo kuba impamo niba mu by'ukuri bibwira ko bazatsinda nimero cumi na gatatu barishuka nemera ntashidikanya ko shadara ariwe uzatsinda kandi niko biri mu bakandida makumyabiri n'umwe bahatanira intebe y'umukuru w'igihugu emmanuel ramazani shadari niwe wenyine umaze kuzenguruka hafi intara zose z'igihugu yiyamamaza mu gihe habura iminsi itatu gusa ngo kwiyamamaza bihagarare indi ngingo imuhesha amahirwe yo kuba yakwegukana intsinzi felix cisekedi na martin fayulu nabo bari mu bagerageje kugera mu bice bitandukanye mu gihe hari abandi batigeze baniyamamaza nyamara amatora azaba mu minsi itanu uyibaza uhereye none claude ganza munyamagana mu burasirazuba bwa kongo kinshasa ku bwa radiyo ry'amerika harakenewe claude ganza munyamagana mu burundi naho ubushikiranganje mbwidero bwatanguje isekeza ryo kurwanya uguheba amashure no gutwara inda ku bigeme bakiri ku ntebe y'ishure kimwe mu bigiye gukorwa hagiye gushirwaho ku mashure abarezi bazoja mu kibanza c'abavyeyi kugira ngo bumvirize ingorane z'abana ku mashure bongere babaganirize mu vyumva mu nkuru tubaza mugenzi wacu mu kirundo jean bosco ndarurinze nk'uko bishyikirizwa na ihurihoze janine umuyobozi mukuru w'amashuri shingiro n'amashuri y'inyuma y'amashuri shingiro mu bushikiranganji bw'indero ku banyeshuri miliyoni zibiri ibihumbi amajana umunani na mirongo umunani na batatu n'amajana atandatu na mirongo indwi n'umwe biyandikishije mu mwaka w'ishuri uheze abagera ku bihumbi amajana abiri na mirongo umunani n'amajana atandatu na batanu barahevye mu gihugu cose ni ukuvuga ko abaharugwa ku bice icenda n'uduce mirongo indwi na dutatu kw'ijana bahevye umupfasoni ihorihoze aravuga bimwe mu bituma baheba amashuri haribonekeza ubukene mu miryango mugabo tukavuga tuti iyo simvo yotuma abana baheba kuko ubwo rwaruka nyene rubandanije amashuri nibwo ruzoteza imbere iyo miryango ndetse n'igihugu cacu hari kubigeme na cane cane inda z'ishushu batwara bakiri ku mashuri zigatuma bahagarika amashuri yabo twabonye ko hariho eh, n'abaheba amashuri bakaza kwisumamwo mu bindi bihugu na cane cane mu ntara zihanura ibibi na Tanzania aho duhamagarira abavyeyi guhimiriza urwaruka gushika ku ntumbero biha kuba iryo sekeza ryo kurwanya guheba amashure no gutwara inda ku banyeshure ryahereye mu ntara ya kirundo umuyobozi mukuru w'amashure shingiro n'ay'inyuma yayo avuga ko iyo ntara yaje ku isonga mu mwaka uheze mu kugira ibiharuro by'abana bahevye amashure daniel macumi umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya kirundo avuga ko ibiharuro vyabonetse mu myaka itatu iheze bitari vyoroshe nko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ushira ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu bararenga ibihumbi cumi na bitandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ushira ibihumbi bibiri na cumi n'indwi bararenga ibihumbi mirongo ibiri uyu mwaka uheze naho nyene vyari vyoroshe abaheze amashure bose bavanganije abahungu n'abakobwa bararenga ibihumbi mirongo ibiri na kimwe ku banyeshuri b'abigeme baheba kubera batwaye inda gerard ngabonziza umukenguza amateka yatoye mu ntara ya kirundo abona ko umwanya bamara imuhira bonse ari munini ku bwiwe igiti gishobora gusubira kubakora mu jisho Eh, ku kijyanye kumwe mwavuga imyaka uwo mukobwa byashikiye atwara iyo nda yesu nibaza yuko byoja ku myaka ibiri kubera iki gufata umwanya muto umwaka urakwiye kuko ugiye myaka ibiri azoba yacukije yasubiyeyo ni ukuri ni risike kuko imyaka ibiri umwana w'umukobwa ari muhira ariko aronsa wa wundi yamurondera n'undi yamurondera azoba yamaze kumufatiraho niwe n'ubundi n'amashuri barabyiruka uyu murezi avuga ko itegeko rikingira umwigeme ari ku ishuri ryojeho vuba kandi rigakurikizwa hagumye hasabwa yuko hobaho itegeko rifata umunyeshure muri fondamentale amashuri shingiro n'ishure y'inyuma y'ishure shingiro nk'umwana n'aho imyaka yoba arenze imyaka cumi n'umunani basaba rero yuko iryo tegeko nimba ritarabaho ko ryobaho rigiyeho naho rigakurikizwa w'icyo gihe haza gufatwa umwarimu wenyine na wa mudandaza na wa wundi akora ikindi kintu nawe yaza kumufata cyo kimwe na wa mwigisha hagiye gutorwa vuba ku mashuri abarezi babiri bazokora igikorwa nk'icy'abavyeyi ku ishure nk'uko bishyikirizwa n'umuyobozi mukuru w'amashure shingiro n'ay'inyuma yayo tuvuze uh, umutante ekore twomugereranya na senge w'umuntu mu muryango murazi kuva na kera ko umwana w'umwigeme yahanurwa cyane na inasenge kandi akumva ko uh, amwizeye ashobora kumuhanuza ibimugoye nawe ni uwo musenga akumva ko ategerezwa kuba hafi y'umwana ni muri ya ntumbero rero yo gushimangira ya ndero yo haziye ntiherere mu miryango gusa ariko ibandanye no ku ishuri isekeza ryo kurwanya iheba ry'amashuri no gutwara inda ku banyeshuri rigiye kubandaniriza muri ino ndwi mu zindi ntara zose zigize uburundi muri iyo minsi hazoba guhanahana ivyiyumviro hagati y'abegwa bose n'ikibazo c'indero kugira bashobore gushika kwihangiro mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika jean bosco ndarurinze nawe nyene arakenuye umwanya n'w'ikiyago c'abanyedini aho umunsi mukuru ukunze guhimbazwa ku mashure igihe himirije noweli amasengero rukirisu nka ekleziya katolika atawe intumbero imwe n'abavyeyi hamwe n'abayobozi b'amashure mu masengero bavuga ko atahuriye na noheli kandi ko ugabanura ukwemera mu bana bawugirirwamwo mu gihe abandi nabo bavuga ko bariko barakubonge- bariko bararongereza uko kwemera kwabo reka mugenzi wacu i bujumbura diane ndonse tumuhe ikaze ikaze yakira abatumire hama baduge ku kiyago Edouard Ndikumasabo murongoye ishyirahamwe ry'abavyeyi barereye mu mashure yo mu Burundi mukaba muri n'umunyamabanga mu biro eh, nshingwabikorwa muri Afrika turabaramukije mwaramutse neza Patiri Arstide Njyabuheze umunyamabanga mu biro bikuru by'abepiskopi katolika biraba indero mu Burundi namwebwe turabaramukije ndabaramukije na jewe ndaramukije n'abatumire n'abatwumviriza bose Ego turi kumwe kandi n'umupfasoni Christine Nuni umuyobozi w'ishure shingiro ry'amashure y'intango hamwe n'amashure y'abimenyereza ku ishure Le Cherubin ryo mu gisagara ca Bujumbura namwe bwe turabaramukije ndabaramukije na jewe turaramukije namwe bwe mwese mutwumviriza ku ijwi rya Amerika aho tuza kuvuga ku bijanye n'umunsi uh, ukunze guhimbazwa mu mashure uh, witwa Père Noël ego patiri arsitide njyabuheze mutubwira mukaducira ku mayange mu majambo make aho uwo munsi mukuru uwo barazananye inkomoko yawo uwo munsi mukuru benshi bakunda kuvuga ngo ni papa noel cyangwa pere noel mu byo nagerageje kurondera n'ibyo nsanzwe nzi cyane cyane twabivuga mu bihe by'ubu kuko ni umunsi mukuru navuga yuko ukunganirijwemo ibintu byinshi byavuye kure mu mico myinshi imico cyane cyane mu bihugu by'iburaya ibihugu bya aziya bigashika no muri za amerika mbere bavuga yuko byoba bikomoka mu kinjana cya kane kuduga gushika n'uyu munsi ariko uko bimeze uyu munsi ku byo nashoboye kurondera kandi na ronse bavuga yuko Père noel cyangwa papa noel ko tuwuhimbaza iki gihe ufatiye ku bintu bitatu ni ukuvuga amerikanizasiyo ni ukuvuga ko hari umunsi mukuru wahavuye ufata cyane icyicaro gihambaye muri amerika ni ukuvuga rero wagarutse mu bihugu by'iburaya n'ahandi bije bizananye muri amerika riniforomizasiyo ni ukuvuga ko abantu bose bagerageza kureba nyine ngo wimbaza kumwe ku isi yose ariko urabye mu ntango nyine byari bimeze usanga ibihugu byaje bizananamwo batabihimbaza kumwe la dechrisianisation ni ukuvuga yuko ni umunsi mukuru abawutanguye ataho bihuriye cyane n'ibijyanye n'ubukirisitu ni ukuvuga rero n'umunsi mukuru ahaniniya ufatiye ku bintu bijyanye n'ibyo no kwigina mu kw'icumi na kabiri mu bihugu bikanye by'iburaya ni ibintu bifatiye ku bintu ngo byo gutanga amakado ku bana ariko kandi bikaba binafatiye cyane cyane uyu munsi ku bintu bijyanye n'urudandazwa yego reka twumvirize madamu christine umwe mu barongoye amashuri asanzwe awuhimbaza numvise hari byinshi patire yaje kutubwira ahanini mwebwe mufatira kuki kugira ngo muhimbaze uwo munsi mukuru ku mashuri kugira duhimbaze uwo munsi mukuru ku mashuri tubigirira abana batoyi b'imyaka itatu gushika ku myaka itanu kuva muri premier maternelle deuxième maternelle troisième maternelle aba bana rero baba basanzwe bagira baje mu buruhuko bajya n'abana baryoherwa iyo bagiranye umunsi mukuru na bagenzi babo ababyeyi baraduterera utuntu dutoyi tukabatekerera udukado bakabona ko bafunze umwaka kubera aba ari igihe cya noweli bagira vakanse noweli irimo kugera twebwe ishuri rero riba rifise icyifuzo cyo kwifuriza noweli nziza abo bana mu kubaha agakado hanyuma no kugira basangirire hamwe agafanta bakicara bagasangira bagatwenga bararyoherwa cyane iyo bicaranye bagasangira bisigura yuko ahubwo ufitanye isano n'ubukirisu n'ubwo twebwe ego ni muri iyo ntumbero y'uko noweli yimirije noweli rero akaba ari umunsi mukuru w'ibibondo hama twebwe rero turi abarezi ntituba turonka umwanya wo kubiwifuriza iyo bari mu miryango iwabo dutaha rero dusezeranye tubagiriye umunsi mukuru ku ishuri basangiye agafanta bavuze ati pere noel yaje ni ukuvuga ko ni umunsi mukuru wa noel iwa aho ku ishuri rero yego reka twumve umushinga ntahe eduard ndiku namwe mwaserukiye ababyeyi hano mbega uwo munsi mukuru mwebwe nk'ababyeyi muwakira gute mu bijyanye n'indero y'abana banyu muba muri ko murarondera ngaho ku mashuri ntibiva ku mashuri gusa birava no ku babyeyi hari imvo zitatu zituma abana bagira umunsi mukuru hariho ababwira kubera ubukirisu barimwo kubera ababyeyi bari abakirisu bonyine bakibuka noheli bakibuka yuko yezu kirisitu yavutse kuri iyo tariki ya noheli nyine ariwe noheli ariryo zina ryiwe hanyuma bakanezerwa no kumva ingena umuntu aba umukirisu kuva akiri umwana mutoyi ingena umwana akorana yokorana ingeso nziza ingeso z'igikirisu ingeso zifite akamaro k'ababyeyi n'abo bana nyine mu myaka yabo yigiwe imbere kiri cya kabiri n'abandi bari mu yandi madini nabo nyine baragira umunsi wa noheli kubera pere noheli baca bayihinduramwo urukundo rwabo ngena bobonana ngena bohura kwinezereza ababyeyi bakanezerwa kandi n'abana bakanezerwa kubona ko uwo munsi bawuhuriye ko bose rero ikindi cya gatatu ni ababyeyi nabo nyine baba barongeyeho akanya ko kubona abana ingene bamaze kumenya ubwenge ingene bamaze guca ubwenge ingene bamaze kumva ibintu n'ibindi ego patiri arisitide baravuze ko bifasha mu bukirisu mu kwemera kw'abana mwebwe nka patiri birongerereza ukwemera abo bana ibyo sinoca urubanza ngo umenye ko byongereza ukwemera n'uko bitongereza ukwemera ariko ikibazo gusa kigoye ni ingene mu guhimbaza papa noel bagaruka bagasigura akana yezu ingene babihuza n'ibyo ntategera neza ubundi ku bijyanye n'ibyo uyu waserukira ababyeyi yavuze ati birahuza abana birahuza ababyeyi bakajya hamwe uwo ni umugenzo mwiza kandi n'umugenzo w'urukristo mugabo icyo nibaza ko kigoye cyane gusigurira abana ku bijyanye n'ukwemera cyane cyane duha umunsi mukuru wa noel ijambo wa data yigize umuntu yezu kirisitu ni ingene baheza bagasigura ingene akana yezu kuba kahindutse papa noel aho niho rero washaka ikibazo cy'ukwemera gica kiza gikomeye kuko no mu bihugu babitanguye iyo za amerika za buraya nabo nyine abasanzwe bemera yezu kirisitu na noheli nabo nyine baragira ikibazo cy'ingene basigurira abana ko papa noheli yo babaho kuko ikibazo cya mbere ku mwana ni uko icyo umuhaye ukamwereka ukamubwira ko papa noel yamuhaye kado akuravuga ati none papa noel arabaho ku bana batari bake baravuga bati arabaho ko ababyeyi babitubwiye ko abaho mugabo ubundi ntabaho amaze gukura ukamubwira ko uwo muntu wakoze umubwira ko abaho atabaho bwari uburyo kugira ngo bahuze arashobora kugira ikibazo ahubwo cy'ukwemera kumenya ingene ubu papa noel wamwigishije agaruka akaba yezu kirisitu canke uwo yezu kirisitu twigisha ingene ahindurwa akaba papa noel aho rero niho kumbure naje nobabaza ingene babihuza ingene bahuza yezu kirisitu na papa noel kugira ngo by'ukuri basigurire noel abo bana ngira babyumvise kabadusigurire twebwe rero ingene tubifata ujya muntu atanga amakado twita pere noel ni umuntu nyine aza gutanga amakado ariko tuba twubatse icibutso c'aho yezu kirisitu yavukiye tugashiramwo ba bungere hakurya musanzwe mubona ingene twubaka kreshe ahariho hose hanyuma rero uwo muntu aza kuza aza azanye udukado sinoca mvuga ko ari yezu kirisitu oya ni umuntu aza guha udukada abana abibutsa ko uwo munsi mukuru wegereje hama tugaca tubaha umunsi mukuru hanyuma bagaca bataha iwabo bavuga ko pere noel yabahaye ariko nta na hamwe turavuga ko uyu muntu tumwita yezu kirisitu umwana yemera icyo umubyeyi yamweretse rero cyane nk'uko na pati yabivuga nyine ni iby'ukuri abana ntibaba bazi neza papa noel icyo ari cyo mugabo ababyeyi abigisha n'ababyeyi mbere kuva imuhira agenda amubwira papa noel kugira ngo amenye ko habaye yezu kirisitu habaye umubyeyi mu by'ukuri n'ikibanza cy'umubyeyi ni nacyo gituma kugira ngo bemeze neza yuko hariho ikintu gikuru cyabaremye yuko abana bafite aho bavuye aho bavuye bavuye imana ariyo yabaremye hanyuma rero ibindi nabyo biva nk'uko patiriya bivuze mu by'ukuri biva ngena ababyeyi nabo nyine bemera ngena bashobora kubivuga neza babyigisha umwana kugira umwana azokure neza akurane ingeso nziza akurane akarorero k'ababyeyi yabonye ati n'ababyeyi barakunda papa noel ego patiri mwebwe muri umunyamabanga mu biro bijejwe inyigisho muri ekereziya katolika kandi hari n'amashuri muri ayo murongoye akukira ekereziya katolika asanzwe nayo ahora agirira uwo munsi abanyeshuri namwe bwirafise ikibanza muri ekereziya katolika muvuga gute yuko udahuye n'ubukirisu kandi kuri ayo mashuri yanyu basanzwe bawugira bawuhimbaza ku byo nzi amashuri awuhimbaza ni ngo abarongoye amashuri baba barafashe bafatanije n'inzego z'ababyeyi ariko ntabwo ubwa mbere hoho ibijyanye na papa noheli twebwe muri kiliziya katolika tuba tubyemera na gatoya aho kandi nta n'itegeko rihari eh, ry'uko babihimbaza ibyo tubasaba guhimbaza ni ugutegura neza umunsi mukuru wa noheli hakoreshejwe ibimenyetso byerekana ivuka rya yezu kirisitu ibyo nabyo ni bya bindi aheje kutubwira uwo muyobozi w'ishuri ni ryasenga ni kakana yezu ni ba bamarayika eh, ni za nka zari mu isenga ni bwa bwato ni ya nyenyeri ibimenyetso rukirisitu byerekana by'ukuri ko ari umunsi mukuru wa noheli Eh, hambavu rero y'iryo senga ko twovuga ngo papa noel nawe ashaza hambavu kuko naco gica kiza ari kigabo c'ubwanwa nk'uko eh, nashoboye kubikura mu Yego.
bimenyetso ari kigabo c'ib- c'ibyanwa cambaye ibintu bitukura n'ibindi Eh, hose ni uko aba ameze.
ico kigabo twebwe mu bijanye n'ubukristu mu bijanye no guhimbaza umunsi mukuru wa noel eh, nta kibanza giheza ngo kigire hambavu y'isenga murumva rero yuko ababikora barafatanya ibintu bibiri umunsi mukuru wa noel bwite bakerekana ibimenyetso biwugize ibyo mpeje kudondagura bagaca bazana n'iki kintu cya papa noel nababwiye iyo caje kiva ari ibyo bita syncretisme syncretisme ni ukuvuga melange y'ibintu byinshi byavuye mu migenzo n'ibihugu byinshi bagava bashika kuri iki kintu bita amazina adasa bivanye n'ahuri ibyo rero navuga yuko eh, ni ibyo bakuye mu mahanga birumvikana abantu baratembera eh, bamaze gutembera bagasanga mu bufaransa babivuga uku muri amerika babivuga uku cyane cyane mu bihugu eh, novuga ibihugu bya amerika za canada ibihugu by'uburaya eh, n'ibihugu bikeya bya aziya nibyo cyane cyane ibi bintu bya papa noel bihambaye Eh, urumva aho ni burundi ntibirakwira hose noneho aho bahimbaza papa noel mu bisanzwe muri ibyo bindi bihugu nta bimenyetso by'ubukirisitu uzohasanga murumva ko ino nk'uko yabitubwiye uyu muyobozi w'ishure murumva ko bagerageza kuvye- kubifatanya gufatanya Ego.
iby'ubukirisitu eh, n'ivyo bindi bintu biba vyavuye ahandi bidafatanye na gatoya n'ubukristo kandi ata naho wobihera kugira ngo usigure ivya yezu kristo mbere ba- bavuga yuko nk'ubu u- mu biharuro bihari ibi bintu vya pere noel papa noel bihimbazwa no mu bihugu bitemera imana bitemera na yezu kristo eh, nko mu bushinwa barabihimbaza cane eh, bagaheza ugasanga amazu yose bayasizeko ibintu bagatanga amakado mugabo ivyo vyose bisigaye bifise intumbero y'urudandazwa ni ukugira ngo abadandaza ibyo bintu bijyanye na pere noel bisohoke ubu bavuga yuko icyo bita la marque papa noel ni ukuvuga ni sosiyete y'ubudandaji isigaye ifise umutahe w'igihumbi n'amajana atandatu y'imiliyaridi z'amadolari ugaca urusha kure cyane ubundi budandaji buhambaye nka za coca cola za volkswagen za kfc ku buryo bw'uko n'ayandi masosiyete ahambaye Akomakomeye.
asigaye komakomeye asigaye nayo nyene eh, akoresha ivya papa noel kugira ngo nayo nyene ashobore kudandaza ivyayo ashobore gukora ko yotera imbere murumva rero ubu ibintu bijanye na papa noel n'ibintu novuga yuko bifatiye ku rudandazwa gusumba ku kwemera reka tubashimire ku ntererano yanyu patiri aristide njyabuheze umunyamabanga mu biro eh, bikuru by'abepiskopi katolika bijejwe inyigisho bijejwe indero mu burundi turabakengurukiye kuri ino ntererano na jewe ndabakengurukiye kuba mwantumiye ego mfasoni christine nuni nibutse ko muri umuyobozi w'ishure resheruba turabakengurukiye na mwebwe ndabakengurukiye na jewe ko mwantumiye dushimire namwe bwe mushinga ntahe Edouard ndi ku masabo murongo ishyirahamwe ry'abavyeyi barereye mu mashure ya hano mu Burundi mukaba musanzwe muri n'umunyamabanga kandi eh, mu biro shingwa bikorwa muri Afrika turabakengurukiye namwebwe murakoze cyane njye ndabakengurukiye namwebwe mwese mwariko muratwumviriza ku ijwi rya Amerika Diane Ndonse nari ndakiremesheje ndabakengurukiye
Diane Ndonse nawe we tugukengurukire kandi murumva ko ijwi rya Amerika dusa nk'ababinjije mu mwuka wa Noel. Ibiganiro byacu byo mu ndwiza muzokumva ko ahanini tuzoba dushimikira kuri Noel tuzohimbaza ku munsi wa kabiri. Nuko nshuti bakunze mwakoze kumviriza ikiganiro iwanyu mu ntara mwashikirije na Joy Diane Nahazo yakoze Magbiri ya Bero yegeranije amajwi hamwe na ingenieur ya du adresse yadufashije mu buhinga bw'ivyuma twembi rero duce tubifuriza kwandanya mururanirwa mu banyu no mu vyanyu.
wapi yoga